iyi ni radiyo ijwi y'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda miriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa mbere itariki 18 ukwezi kwa mbere umwaka w'ibibiri na cumi na gatandatu muri kumwe na Frederic Nkunikije nawe Jenny Mukankusi agiye kudushikiriza amakuru miriwe neza Jenny mwiriwe Frederic mwiriwe namwe nshuti turi kumwe abagize inteko ishinga ishinzwe umutekano mu muryango w'abibumbye biteganijwe ko bazasura uburundi kuri wa gatatu w'iki cyumweru dutangiye ni ku itariki makumyabiri y'ukwezi kwa mbere izo ntumwa zizaba ziyobowe na ambasaderi wa leta zunze ubumwe za amerika mu muryango w'abibumbye samantha power n'uw'ubufaransa francois delatre biteganijwe ko zizagirana ibiganiro na perezida pierre nkurunziza w'uburundi n'abayobozi b'imiryango itagengwa na leta yo mu burundi hagati aho zede rade al hussein umuyobozi w'ishami ry'umuryango w'abibumbye riharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu yongeye kwamagana bikomeye imvururu zikomeje mu gihugu cy'uburundi maze yemeza ko nta gikozwe icyo gihugu kizahinduka igihugu kitagendera ku mategeko ibibazo mu burundi byatangiye mu kwezi kwa kane k'umwaka ushize wa bibiri na cumi na gatanu ubwo perezida pierre nkurunziza yari amaze gutangaza ko aziyamamariza kongera kuyobora uburundi icyo cyemezo cya perezida nkurunziza nicyo cyabaye imbarutso y'imyivumbagatanyo n'umutekano muke mu gihugu itangazo ryasohowe na bwana zeyidi kuri uyu wa gatanu ushize rivuga ko hari ibimenyetso bifatika byerekana ko ibibazo mu burundi bikomeje kugenda bifata intera y'ubwoko umushikiranganji wo mu kumenyesha amakuru mu burundi nestor bankumukunzi yahamagariye abanyamakuru gutanga amakuru atohoje ni mu nama yagiranye n'abarongoye ibinyamakuru n'ababihagarariye bumvikanye ko abamenyeshamakuru barushaho kwitanga mu gutanga inkuru no gukora ibiganiro ku byerekeye imigambi ibiri ya leta ibiganiro bihuza hari ibiganiro bihuza abarundi n'umurwi wo kumenyeka kumenya ukuri no kumenyekanisha kunywanisha abarundi verite reconciliation ni inkuru tugezwaho n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eroge wiri kaneza muri iyo nama umushikiranganji y'ukumenyesha amakuru yibukije abaserukiye ibimenyesha amakuru n'abarongozi bavyo ko imbere yo kuba abamenyesha amakuru ari abarundi yababwiye ko ataco bimaze gutanga amakuru aryoza igihugu umuntu avukamwo kandi ko kw'isi yose mu bihugu vya rutura haba iburaya na za leta zunze ubumwe za amerika abamenyesha amakuru badafa amakuru batanze ku gihugu cabo na cane cane baravye ingaruka ashobora kuzana naho ubushikiranganje aramutswa usanganye umuco wo guhura n'abarongoye imenyeshamakuru hari iyindi mpamvu yatumye umushikiranganji Nestor Bankumukunzi abakoranya hariho ibiganiro bihuza abarundi biriko biratunganywa twasavye abamenyeshamakuru ko bofasha bakagira uruhara rwabo kugira ngo ivyo biganiro bigende neza hariho kandi ibikorwa bijanye na wa mugwi ujejwe kumenya ukuri no kurekuriranira bisa n'ivyatanguye twasabye ko abamenyeshamakuru bogira icyo bafashije kugira ngo ibyo biganiro bigende neza maze uburundi bubone kogorora kugira ngo Burundi bwogorore umushikiranganji banka umukunzi avuga ko uruhara rw'abamenyesha makuru atari urwo gufata minenerwe mu bari muri iyo nama basavye ko hoshirwaho inyifato igenga abamenyesha makuru code de conduite na cane cane ku bijanye n'ibiganiro n'amakuru akorwa ku vyerekeye ukumenya ukuri no kunywanisha abarundi verite reconciliation kugira ngo birinde gutanga inkuru zozanira intambamyi uwo mugambi kuko ari umugambi ukomeye uzotuma igihugu cogorora iyo ngingo yakiriwe neza n'abamenyeshamakuru n'urongoye urwego cnc rucungera ingene ibimenyeshamakuru bikora mu burundi bose baca bumvikana ko bazosubira guhura kugira ngo bashireho agatabo karimwo iyo nyifato eloge buri kaneza bujumbura ijwi rya amerika urakoze eloge kuri iyi nkuru iyo nkuru kandi turaza kuyigarukaho mu makuru yacu ataha umusaruro w'uruganda rw'isukari susumo mu burundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu wariyongereye ku bice cumi na kimwe ku ijana ugereranije n'umwaka wa bibiri na cumi na kane umuyobozi mukuru w'urwo ruganda yabitangaje mu birori bisoza umwaka w'umusaruro wa bibiri na cumi na gatanu ibyo birori byari birimo na minisitiri w'ubucuruzi n'inganda umushikiranganji w'amahinguriro w'ubudandaji n'amahinguriro hamwe n'icyegera cya kabiri cy'umushikiranganji w'ubudandaji n'amahinguriro hamwe n'ikegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu nubwo ariko uwo musaruro wiyongereye um, amagambo yavuzwe yakomeje kugaruka ku bukene bw'isukari buboneka mu gihugu buramatari nawe akabihamya ah, bavuga rero ko umusaruro w'isukari nubwo wiyongereye itaboneka susumo nayo iti turakora ntitumenya iyo irengera ikegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu cya- yahise asaba intwaro yo hagati gucunga neza imipaka kugira ngo ntihagire isukari isubira gusohoka ku buryo bw'amagendo iyi nkuru rero umunyamakuru wacu fidayite yishatse araza kuyibagezaho ku buryo burambuye mu makuru yacu ataha
urakoze eugene ku makuru uhejeje kudushikiriza ubu noneho ni cya gihe cyo kubashikiriza ikiganiro giha ijambo abanywanyi b'iradiyo nk'ijwi ry'amerika muri isanga hari abahinga hamwe n'abarundi batari bake bavuga ko injyane ziri mu burundi zitazokoroha gutorera inyishu n'aho ibiganiro vyotangura bavuga ko ikintu ca mbere gihambaye kuba ukuvugana ukuri hanyuma abarundi bagafata n'intumbero nshasha maze abo batavuga rumwe nabo ntibababone nk'abansi ikindi kintu abatari bake bagize iminsi bashikiriza mu biganiro bitandukanye nuko indyane ziri hagati y'abarundi zotorerwa umuti n'abarundi ubwabo ngo kuko aribo bazi neza ibyo bapfa kurusha abanyamahanga kenshi na kenshi badatahura neza umuzi w'ingorane n'ibibazo biri hagati y'abarundi ibyo byose rero bivugwa mu gihe ubu abarundi bonyine batabona cyo kimwe ikibazo cyo kurungika inteko mu Burundi uyu munsi rero twatumiye umushirantahe Ildefonse Rugema umunyagihugu arajwe ishinga n'ikibazo c'indyane ziri hagati y'abonse rimwe umushirantahe Ildefonse eh, Rugema aritwararitse ikibazo c'umwumvikano muke uri hagati y'abarundi ku buryo yafashe indege ku gatwe kiwe akaja kubonana n'abarundi bari batumiwe mu birori vyo kugurura ibiganiro hagati y'abatavuga rumwe eh, mu Burundi kugira ngo aronke akaryo ko gutanga intererano yiwe y'ukuntu abarundi bosubira ku nama rimwe iyo nama rero nk'uko mubizi eh, ivyo biganiro vyugururiwe eh, i Entebbe mu gihugu ca Uganda kugira rero ngo arabe ko abarundi bovugana ukuri eka bakanabavanura n'inyifato ishira imbere urwanko ubugizi bwa nabi hamwe n'ubwicanyi mushira Defonse mwiriwe neza
Eh, ndagize mwiwe mushingantahe Frederic ndakuramukije neza nashaka bwa mbere na mbere eh, mugire icyo mutubwiye ku biganiro vyimirije hagati y'abanyapolitike bo mu Burundi batavuga rumwe twobibutsa ko ivyo biganiro bitabaye ku igenekezo rya gatandatu ry'ukwezi kwa mbere canke ku igenekezo rya cumi na gatanu ry'ukwezi kwa mbere nk'uko vyari vyavuzwe ikintu gikwiye gushirwa ku rutonde rwa mbere ni ikihe mushirantahe Ildefonse
Eh, egume eh, turashima cyane yuko eh, abarundi bariko bafata inzira yo kugira baganire kugira eh, ingorane ziriko zirashika mu Burundi zihagarare cane cane ingorane z'ubwicanyi bwa- bwadutse eh, bivuye ku kutumvikana kw'abanyepolitike eh, tukabona neza yuko iyo ntambwe yo kugira ibiganiro ariyo eh, iyo yofasha abarundi kugira eh, bavugane by'ukuri eh, intambamyi zihari eh, n'inyishu bo- boshobora ku, eh, gutora bari hamwe
Eh, ikintu mubona acokorwa i- ibintu bimaze kwibonekeza mushirantahe Ildefonse nuko igihe cose habaye amatora mu Burundi haba indyane za politike ingorane ivyo bintu mubisigura gute mubiha insiguro nke twarabonye ingorane mu bihumbi bibiri na cumi ubuho ingorane eka zaje zirushiriza ikintu gituma igihe cose habaye amatora haba ingorane niki
Eh, twe twibaza neza yuko eh, ari aba- eh, abarundi ubwabo bonyene eh, iyi nzira ya demokarasi nibaza yuko eh, eh, tutarayumva neza eh, ari imigambwe nshatse kuvuga abanyepolitike Eh, tubona yuko em, ibintu byo kogwa habonetse demokarasi nyakuri urumva rero aha nshatse kuvuga iki eh, ni uko iyo habaye amatora eh, cyane cyane nk'umugambwe uri ku butegetsi eh, urashobora kuvuga ati reka tubandanye eh, dutwara mugabo eh, mugabo ntibice mu nzira yerekana neza yuko eh, imigambi n'imigabo bari bishinze bayikurikije mu byerekeye abanyagihugu nabo murashobora gusanga abanyagihugu nabo nyine eh, barabata mu rudubi kuko eh, iyo uriko urabwira umunyagihugu ngo gutore kubera musangiye ubwoko canke musangiye ibindi iyo si inzira nziza yo guhanura abanyagihugu Eh, ugaca usanga rero mu gihe eh, muri demokarasi murazi yuko hakora imigambwe myinshi mu gihe imigambwe myinshi ikora ari umugambwe utwara uremera ukavuga uti abahandi nituje hamwe duhane umutekano abantu biyamamaze eh, batogwe ku mugaragaro ibintu bigende nk'uko bigenda nk'ahandi demokarasi zateye imbere mugabo twebwe ibyo bintu biracatugoye cyane eh, bigaca bifatana n'ingorane twagiye turacamwo kuva eh, uburundi bwikukiye eh, murazi yuko eh, hagiyemwo eh, ingorane z'amoko eh, ingorane z'ubwoko arizo eh, zama zigaruka ugaca usanga rero eh, vyoba vyiza yuko ico kibazo c'amoko twogitorera inyishu kubera abantu turiko turabona yuko eh, gupfa ubwoko eh, kuri je murabo ko ari ugupfa ubusa kuko burya abarundi turi bamwe n'ubwo bwoko sinzi insiguro yabwo yuko vy'ukuri ari ubwoko kuko tuvuga ururimi rumwe dusangiye eh, igihugu dusangiye akaranga ibintu byose turabisangiye urumva rero nico gituma tuvuga tuti abarundi twari dukwiye eh, kwiga ah, kubana nk'abavukanyi eh, n'ahandi ho bizohava bitugora kuko ntaho turiko turaja muravuze Aha rero, ni- muravuze- murakoze kuri kuri ico kibazo wambajije jewe mbona yuko abarundi nico kintu twoshira imbere no muri ivyo biganiro I- nuko twokwicara hamwe turi abarundi twebwe nyene tukavuga tuti ni reka turabe ikintu gitera ingorane abarundi kwama turi muri izo njyane ubu tugiye kuzimaramwo imyaka mirongo itanu n'ibiterasoni mwavuze ibibazo bihambaye bibiri cyane rwose ikibazo ca demokrasi eka n'ikibazo ca moko reka dutangure kuri ico kibazo ca demokrasi mwavuze mbega musigura gute ko mu burundi naho hari imigambwe myinshi amajwi eka abanyagihugu usanga bahurikira umugambi umwe ivyo vyarabaye igihe umugambwe ipona wari ukiri ku butegetsi birongera biraba igihe umugambwe fodebu wari ku butegetsi ubu naho ni sendedefdd amakosa ari ku banyapolitike batazi gushikiriza imigambi yabo myiza canke iki- aho bipfira ni hehe
ego aho bipfira ego urumva muri iyo migambo yose umugambi umwe umwe wose wagiye uragira eh, uruhara mu mu ngorane zagiye zirashika eh, kuri prona byaribonekeje yuko eh, hoho nta iyo migambwe nta niyararekuwe byari mu mategeko yuko atamugambwe wundi ushobora gukora gushika mirongo icenda na gatatu mugabo ivyo bigaca bituma abanyagihugu badahabwa ijambo u- u- umva kutahabwa ijambo ivyo vyatumye n'abashingantahe twari tuzi yuko bahanura ba- batasubiye kuvugwa kuva ico gihe hanyuma eh, ivyo kuri fodebu navyo murabona ingene vyagenze eh, vyitwa yuko ari amatora yabaye mu- mu- mu nzira ya demokarasi ariko rero intambamyi zahaciye eh, mwarazibonye ibyo murabona neza yuko kubera ishavu abantu iyo umuntu umubujije kuvuga iyo umubujije kuvuga uka- ukabuza umugwi w'abantu kuvuga nk'aho mu- washaka tuvuge uko biri abantu baca biyungunganya bakagira ikintu gituma bashaka nabo kugira iryo jambo bakagiha ku ngufu Mura- mwarabonye ibyabaye nko kuri fodebu abantu aho biciye umukuru w'igihugu yatowe eh, mu nzira ya demokarasi agandaguwe ariko i- inyifato yabaye icyo gihe ni yuko bamwe baciye bafata inzira yo mu- yo gufata ibigwanisho bakaja mu ishamba bakavuga ati "I- uko kuntu turiko turacinyizwa reka turondere twironderera ijambo natwe tugaruke bici- biciye mu ngwano murumva aho o- haratiki inganda ivyo rero eh, nca mvuga yuko ari abanyepolitike bataba bavyifashemwo neza ugaca usanga uko tuvuze kuja mu abanyepolitiki ishamba- batifata neza mwavuze ikindi kibazo gihambaye cyane rwose ikibazo ca camoko mu burundi ivyo vyo nivyo babiba ku bategetsi bagiye baratwara batabona kure batabona kazoza nko nka kurya mu gifaransa bavuga vision guteranya abanyagihugu ku moko nk'uko mwavuze kandi abarundi bose ari nka bamwe ivyo umuzi w'iyo ngorane wo uri hehe ibyo ni ibyo kuko nyine kuva intwaro y'ubwami itembagajwe urumva habaye nk'uko hari akagwi sinoza umuntu kandi ibyo bintu tuzirinde kuza turavuga ngo ngo abahutu abatutsi cyangwa bande abanyepolitiki bigirwa n'akagwi urumva ni bimwe mu kirundi bavuga ati umuryango abumwe agatukisha umuryango mugabo izi njyane tuvuga ngo ni iz'abahutu n'abatutsi si iby'ukuri abahutu bose n'abatutsi bose bagiranira izo ngorane n'akagwi k'abanyepolitike b'abahutu n'abanyepolitike b'abatutsi badashaka kubona imbere badashaka guha amahoro abanyagihugu ari bo kubera baronderera inda zabo bavuga ati reka twumvikane dushiye kuri ibi ibyo rero navuga yuko intwaro zakurikiye kuva intwaro y'ubwami itembagajwe igihugu camye gipfira hejuru camye gipfira mu batwara abatwara ntibigeze berekana yuko bakora ku neza abanyagihugu ugaca usanga rero iyo ingorane nk'izo zibaye baca bagomba gukoresha abanyagihugu bakabashyiramo ati nyabu nawe utancungereye urabona turi turi bamwe mugabo ntibabikore mu nzira yo kubaka ibyo rero nibyo byagiye biri iki gihugu nibyo n'ubu turi ko turabona ibyo ni ibyiyumviro byiza mutanze cyane rwose abanyapolitiki bashobora gukorera ko muri iyi minsi himirije ibiganiro kugira ngo indyane bama bagira igihe cyose yagize amatora ntize zisubire kwaduka cyane cyane nk'uko mubizi abanyagihugu benshi bagwa mu mporero ni benshi kandi nk'uko mubivuze abategetsi bari hejuru nibo kenshi na kenshi baba badafise intumbero eka babona kure kuryanisha abarundi n'ikintu ata nyishu canke ingaruka nziza gishobora kuzana n'umunsi n'umwe eh, turiko muriko murabandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika risamenyanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turafise umuntu wanyu w'iradio ijwi rya Amerika Lavoisier muranyuva muriwe neza eh, muraduza ijwi gatoyi murafite iciyumviro murafite ikibazo turiko tuvuga cane cane ku njyane zama zashitse hagati y'abarundi eh, muri iki gihe eh, bimirije kugira ibiganiro rero tukaba tubona ko abanyapolitike cane cane bofatira ku makosa akozwe muri kahise kugira ngo eka urundi buronke agahengwe abarundi ba- baze baruhuka muco ntahe lavoisier murafite iciyumviro ikibazo
mu bisanzwe nagira mpere kuri icyo kibazo bas- bakunze kuza barazanamo cyerekeye ubwoko yego hanyuma ku kibazo cyerekeye ubwoko benshi barakizanyemo kandi baza ko na leta yakizanyemo kuko ikizanyemo byari gutuma barya abantu bayo bakomakomeye bahunze baca babona yuko ibyo bariko barakwirikira ataribi icyo rero nibaza ko harimo amakosa cyane kuko ikiri ikibazo gihari nticyari cy'ubwoko kuko abayivuye ko leta bakomakomeye ni benshi ubu ntakisigaranye hanyuma ikigira kabiri nagira mbandanirize ko kugira ngo umuti w'amatati ahari mu burundi aboneke ni uko ubwa mbere nyamukuru babanza kumenya icyayateye hanyuma bamaze kubona icyayateye bakabanza bakigikuramo n'igihe cyose batazoba barakuramo icyateye amatati ayo matati ntazokwigera agabanuka nicyo gituma rero badakwiye kuza bararaba ngo ibiganiro kugiranira ibiganiro byo kuvugana ukuntu bogabura ibiti mu gihe ibyo biganiro byo kuvugana ukuntu bazogabura ibiti cyangwa bazogira ibiki nta nta muti bizozana ahubwo nibarara icatumye injyane ziza bagikuremo hanyuma ikigira gatatu mbandaniriza ko nagoma mbwire nka opozisiyo opozisiyo irakwiye kumenya yuko igihugu kidakwiye gutwarwa nk'uko yifuza ariko icyo ikwiye gukora irakwiye guha- gu- nimba yipfuziye ineza y'abanyagihugu irakwiye guhimiriza iyo leta izoba ihari kugira ngo ikore neza abanyagihugu kugira ngo abanyagihugu babone ko ibashakira ineza mugabo nibagira bati twebwe ni ukurwanya gusa cyangwa kugira ibiki aho nta- mu kurwanya leta nta nyungu umunyagihugu ariko ararumva mugabo nibaterera ibibazo byubaka muri icyo gihe leta izoca nawe nyine yisubira ko hanyuma ba banyagihugu nabo bahatorero akoyoko hanyuma ikigira kane aricyo cya nyuma eh, nagira mfatiye nko kuri iki nko kuri leta leta zose zirasa zose zitwa leta mugabo ntizikora leta zaramyeho n'ubu zizosubira kandi abatwara ubu bamenye ko baje basanga hari abatwara nicyo gituma igihugu ni icy'abarundi bose igihugu ntabakwiye kukigira icy'abandi igihugu ni ukugisarikanya hanyuma nongera icyo mpeza ko ni kwa- ni nk'impanuro eh, novuga nti leta na opozisiyo barakwiye kujya hamwe bakumvikana ikintu cyozanira inyungu umunyagihugu hako baguma bokozanya kopozanya ndibaza nta nyungu ihari Murakoze.
urakoze lavoisier ibibazo vyiza eka n'intererano mutanze ikomeye cyane rwose eh, mushikantahe defonse kugira mu kanya gatoya cyane rwose mbwira icyo muvuze ku bishikirijwe na lavoisier avuga cyane cyane ko eh, i- kugira ngo amahoro arame asasagare abarundi bumvikane ku mugambi w'amahoro uzotuma uburundi bwogorora eh, ari uko abanyapolitiki boyaga cyane cyane ku ku vyatumye izo njyane ziba batoja mu biganiro byo kugabura ibiti ikindi kintu nuko ashikije nuko na opposition ikayokorana ah, na leta kugira ngo biteho cyane cyane inyungu z'abanyagihugu mu majambo make cyane rwose umunota umwe uzabakoze
ego me- murakoze E- ego hari ibintu avuze bi- eh, bi- bifise intumbero nziza ni ivyerekeye nk'ivyo vya opposition Mura- murazi neza yuko eh, nta ntwaro eh, ishobora kuba naho yoba ari nziza ibura opposition urumva rero dushatse- hashatse kuvuga yuko imbere yuko haba n'izo ngorane zo kuvuga ngo manda ya gatatu hari hasanzwe hariho opposition mugabo rero ukaca usanga iyo opposition yari isanzwe ihari inegura i- inegura leta nayo biriko irakora nziza byari biriho mugabo bagacafatanya rero na n'iyindi opposition yaje kubera iyo ico eh, kiringo ca gatatu eh, ca Petero Nkurunziza abo rero urumva abo barabapoperanije urumva vyitwa yuko umenga ni opposition imwe urumva rero no kuraba muri izo muri iyo opposition yuko bashobora gukora bakorera ku nyungu z'abanyagihugu ku- baraba kure barabe bava- bavuga ati reka turondere amahoro arama bareke kuja ku eh, kurondera ibiti vyo mu m- eh, vya politike gusa aho rero ico ni ico ni kimwe ikindi eh, twovuga nuko ni ukuvugana ukuri turavye muri kahise ibintu vyagiye biratera ingorane ego twebwe ico tuvuga ngaha murabona eh, dufatire wa ashaka ngaha kuri ya rusha ya mbere murabona ubu turiko twimiriza arusha ya kabiri sindabize nyene novyita mugabo hariho utunenge twabaye muri iyo arusha ya mbere murazi neza yuko abarundi bagiye kumvikana muri iyo arusha ari bisa n'uko umengana amasezerano yabaye hagati y'abahutu n'abatutsi aho rero harabaye ikosa ikosa tubona neza yuko eh, ah, inkurikizi zabyo ari byo turimo kubera ivyo bintu byo kugabura eh, ingene baja mu nzego z'igihugu baravye ubwoko ivyo ni ibintu eh, tugaya cyane kandi tubona yuko atawizodushikana ahubwo biriko biratuma eh, twizirikira mu muri ayo- muri- muri izo muri ayo macakubiri y'ubwoko turere tukavuga tuti rero ivyo bintu vy'uko inyagihugu eh, inzego za leta zi- bazishyiramo abantu ari uko barabyamwo ivyo bintu yuko vyohagarikwa umuntu aka- aga- aga- a- agashikirizwa amabanga baravye ubushobozi ubwenge n'ubushingantahe bwiwe ivyo nivyo bintu vyoteza imbere igihugu ubu bira- murabona neza yuko eh, i- i- uravye ibintu biri- biriho ni ibintu tubona umuntu aratorwa kubera ubwoko bwiwe eh, ah, ukabona yuko by'ukuri abigendera avuga ati eh, ubwoko nibwo bwampaye ugasanga ivyo bintu ntawe biriko birungura nta munyagihugu biriko birungura nico gituma tuvuga tuti iyo ntumbero yo gufata kugabura eh, igihugu nta nta na hamwe ku isi eh, eh, n'ukuri eh, muraraba mwese nta na hamwe ku isi hari igihugu nk'u Burundi abantu bagabura intwaro baravye ubwoko ivyo bintu rero turakwiye yuko twobanza tukaraba ico kintu kikavaho kikavaho burundu kuko eh, ntaho ntaho biriko biradushikana ego bereka ikindi naco Mhm. sozera eh, ego iki- ikindi naco ni cerekeye eh, amakosa twoshira ku banyepolitike abanyepolitike murabona iyo mvuze abanyepolitike cyane cyane aba bakuru b'imigambwe murabona muri demokarasi mukora muraba mutunganya imigambwe yanyu neza hanyuma abanyagihugu mukabashikiriza imigambi n'imigabo yanyu ibintu bikaja mu buryo abanyagihugu bakabumva bakumva ico muri ko murabakorera ariko murabe mu burundi ingene ibintu bimeze imigambwe irashingwa ejo ugasanga umugambwe ucitsemwo amababa ni- niko nobivuga ugasanga eh, muraraba nka frodibu eh, frodibu eh, turazi ingene yatanguye turazi ubu no munsi fodebu abantu bayivuyemo bakagira indi migambwe canke ari za FNL ugasanga iyo migambwe igenda iracikamwo Ego, amababa ico kibazo c'imigambwe abanyagihugu ntibamenye ico ntibamenye i- iyo mikino iriko iraba hejuru ya- ya- i- i- ico eh, kibazo mu- mu c'imigambwe yigaburamwo amashami menshi ni ikibazo gihambaye cyane rwose kiri nko mu migambwe ya- nka yose iprona eka eh, frodebu eka n'umugambi uri ku butegetsi nawe nyene ariko nashaka cyane Eh.
cyane muri aka kanya tubanze tu- twakire ibindi bibazo by'abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika reka dutanguriye kuri alain alain mwiriwe neza muranyumva
miliyoni neza federike ndabumva rwose yego duga ku ijambo mufite ikibazo iciyumviro
rego ndafite utubazo dugufi nka tubiri cyangwa dutatu hamwe n'icyiyumviro kimwe reka nyarutse ikibazo cya mbere yego leta leta y'uburundi yarashinze gugenza ibiganiro by'abarundi yitwa senderi rero ukaba urimo umuntu yahoze yahora arongoye gukora abakiri mato kwa senderi wo kwegera telefone ukavuga cyane gatoyi ariko ndavuga ati leta y'uburundi iheruka gushyiraho umugwi u- u- ujejwe ibiganiro by'abarundi uwo Yego.
mugwi rero ukaba urimo hakaba harimo nka felicien bw'uburundi yahora aromboye abashingangazi ba ba fode baruze ba cddfd hakaba harimo uyu gerard wayo ari muri itona itona ya konsiliya iri mu kwaha k'ubutegetsi ikaba irimo n'undi arongoye ishyirahamwe rigejwe gu- gu- gu- gu- gufasha abahoze ku rugamba rwa cddfd yitwa erike uwo mugwi urabona kuri mu kwaha none uwo mugwi yiga yemwe ubona ushobora guhuza abarundi ku bwanyu umugwi ushobora guhuza abarundi wowe uri urwaye mbega wari umunyamahanga cyangwa wari abarundi ko tubazi ko abarundi twese dusa aho duhengamiye ko nawe uri kuravuga ntibazi urasa ahantu hengamiye none ku bwawe uraza wahuza abarundi ni umuntu wumva aba hanze cyane n'uwo mugwi nyene akabazo kagira kabiri hariho muri iyo minsi hari hagize hari haciye nk'imyaka cumi ibintu by'aba- by'abahutu n'abatutsi byaravuyeyo abantu basigaye banywana abahutu n'abatutsi iyo jaride itakibaho itanguye vuba cyane aho twunde tuyibwiye kuko ubu tumva amajyambo cyane cyane ava mu kanwa k'abantu bari ku mugambi uri ku butegetsi aho ha- hagarutse amajyambo yo mu rwanda mwe ngo rubanda nyamwinshi kubwira bavuga abahutu none kubera iki ibyo bintu byari byarabyimanganye uno munsi umugambi uri ku butegetsi utari ukibivuga ubu bigarukanye uno munsi ngo n'abatutsi ariko barwanya abahutu kandi tubona twebwe abahutu n'abatutsi tubanyeho neza kubera ko umugambi bigarutse ubu byari bimaze imyaka cumi byarahebye akabazo ka nyuma mbega ibiganiro by'akarere ubiha amahirwe angana gute kugira bitorebwe uburundi mbe hojamwo bande hojamwo leta yonyene ko leta ivuga ngo aba- aba- abatayishyigikiye ngo ni abateroriste abandi nabo ngo ni abapfucise mbega abo bose hotumirwa canke hotumirwa abo leta yipfuje hama nagira mpereze ku mu- ka- ku bwandu bwe gukimbura cyane ku bwanje n'ukuri hojamwo ibiganiro birakenewe by'abarundi muga iby'abarundi kuko bahoza n'umuhuza umuhuza rero yoba ari umuntu w'umunyamahanga kuko ntushobora ku- kugira igi- abantu babiri bako baragira urukino rw'umupira w'amaguru bace umwe ace yitoreye umusifuzi tubanze ibyo buzamo abarundi bafite ico bapfa ni ukuvuga ati aba- aba- aba- abapolitisiye bari mu opposition n'abandi bari muri muvanse ni kuri iyi migambi yose iri mu kwaha n'amashyirahamwe ari mu kwaha k'ubutegetsi n'urote kose nawe abatavuga rumwe n'ubutegetsi hama gashobora kongera umuhuza nyawe w'umunyamahanga ataho yegamiye kugira yumvirize abarundi murakoze cyane urakoze Alain. reka ko muwaje ibibazo nka bitatu reka tubanze twishyure ibyo bibazo nosaba ildefonse mu kanya gatoya cyane rwose utangiye inshu ngufi ngufi turafise abandi banywanyi barindiriye nashaka mwishyure ibibazo bihambaye Alain abajije ikibazo cya mbere ah, bari muri wa murwi ujejwe kumvikanisha abarundi ibiganiro byobera hagati mu burundi ugizwe n'abantu nk'uko ari- u- nk'uko Alain abivuga uri bari eh, ka- bakorana n'ubutegetsi abo bantu mubona hari ikintu boshikako ikindi ca kabiri ni uko bavuga ko ikibazo c'abahutu n'abatutsi eh, ka- casubiye kwaduka ivyo biterwa n'iki mbega abarundi ntibaba bariko barata igihe basubiye muri iryo- muri izo njyane z'amoko batahozi bajana ikindi naco n'ibiganiro vyo mu karere mubaha amahirwe angana iki mu kanya gatoya cane gose umunota umwe kuri bitatu Eh, kuri icyo kibazo cya mbere eh, birumvikana neza yuko eh, hariho ingendo leta itwara ubu ubu ifise iyo ngendo rero eh, twari twibaza yuko eh, ni ingendo murabona leta iriko yigenza nk'u- nko ku ntwaro z'umugambi umwe urudende ariko uko siko bimeze kuko no kuri iyi prona eh, hari umugambwe umwe rudende ariko imindi migambwe ntiyari narekuriwe no gukora mugabo ubu rero leta ihari nimenye yuko hariho iyindi migambwe hariho abandi bantu amashyirahamwe ashobora kugira icyo ahanuye ku ntwaro y'u Burundi urumva rero iyo ngendo yo kuvuga bati ni twebwe dufise igihugu iyo ngendo yo kuvuga ati ni twebwe tugena abo tuganira iyo yo kwitorera izo ngendo je nibaza yuko twohanura leta ikabishira hambavu Ari- ariko leta ivuga ko uyo murwi eh, Ildefonse urimo Eh.
wose aba wo mugambwe yose
sabwe ariko leta ivuga ko uyo murwi urimo abarundi bava mu migambwe itandukanye mu bwoko butandukanye
Eh, murumva hariho eh, imigambwe hariho opozisiyo bavuga yuko eh, iriho iyo migambwe isanzwe a- ataco yinona mu burundi urumva iyo migambwe eh, hariho imigambwe ishigikiye leta hariho n'iyindi migambwe yitwa kuri opozisiyo atari opozisiyo mugabo hakaba hariho imigambwe rero iri hanze imigambwe by'ukuri yerekanye yuko iri muri opozisiyo kandi iyo migambwe ikurikiranwa kubera iri muri opozisiyo gusa ariko hariho Urumva n'imigambwe leta hariho n'imigambwe ivuga yuko, hariho n'imigambwe eh, itavuga rumwe na leta leta yogira- mushira ntahe Ildefonse imigambwe itavuga rumwe na leta mu bindi bihugu iba iri mu nzego z'igihugu ivyo ntivyo wa- ari ingaruka zo mu matora y'ibihumbi bibiri na cumi Eh, oya aho twofatira nko kuri aya matora murabona ingene yagenze eh, mushinga nawe Frederic Nkuringije urabona amatora ingene ubu yagenze abanyepolitike abatwara imigambwe barabaye nk'abadashaka kuja muri ayo matora kandi niko vyanagenze hanyuma kutaja mu matora ntibica bisigura yuko eh, baciye bafutwa mu- muri eh, muri politike y'igihugu Eh, ivyo bintu vyarabaye urumva leta se umugambi wa sendede fdd wara- wariyamamaje ataco yinona kandi yindi migambwe itashatse kuja muri aya matora hanyuma murabona ingene amatora yagenze eh, eh, hariho imigambwe itagiyemwo itagiyemwo na gato mugabo iyo migambwe iriho ibi navyo biteye n'intambamyi kuko eh, ico kiringo ca gatatu urumva nico cateye ingorane aho abantu ba- batwara imigambwe bavuga ati eh, ico kibazo kitavuye mu nzira ntituja mu matora A- i- aho niho hari ikibazo gi- aho hari nyamukuru ikibazo gihambaye cyane Ntabwo gose rero- ariko murashobora kuja no ku bibazo bindi nagomba twubahirize ka kanya kuko turafise abantu benshi Yego.
twashaka kumviriza Eh, ikibazo Eh.
c'aba- c'ubwoko naho bwasubiye kwaduka hamwe n'ikibazo eh, ci- ka- c'amahirwe y'uko akarere gashobora gu- kugira ico gafashije mu kugarukana amahoro mu burundi mwihute cane ego me mu kuvyerekeye ivy'uko eh, ivyo vy'amoko ego nivyo murabona eh, turavye ingene eh, abanyagihugu eh, ari abiyamirije ikiringo ca gatatu canke abari muri opozisiyo ivyo vyariko birerekana yuko ubwoko eh, bariko baraburengera ariko rero eh, ibintu n'ubu dusubire tuvuge uko vyamye bigenda eh, iyo abanyepolitike bari hejuru abatwara igihugu bariko bara barabona ko ingorane ziriho ibama baca bashaka gushira iyo ngorane y'ama y'amoko imbere ivyo biri mu- Murabona- mu mpande zose ariko murabo sabwe ivyo biri mu mpande zose ivyo biri mu mpande zose birumvikana ariko ubu murabona yuko eh, harabaye ubwicanyi eh, kuri kuri ntawuja ngaho ngo avuge ivyo i- i- areke kuvuga ivyo abona Ha- ubu hariho ubwicanyi eh, bujanye n'iyo manda ya gatatu ivyo rero twovuga yuko eh, eh, kandi burya no kubanza mukaraba iyo abantu bagize umuntu ayihanura iyo uraba mbega burya iyo umuntu ah, afashe ikigwanisho mm? iyo afashe ikigwanisho eh, ni ukubanza muka- bakaraba ati mbega bitewe n'iki bitumwe n'iki murabona harabanje haraba manifestation hanyuma hajamwo ibintu vyo gufata ibigwanisho ivyo bintu ni leta yari ikwiye kuvuga ati reka tubanze Bibanze turabe bihagarare.
igituma Yego.
abantu ba- bariko barafata ibi- ibigwanisho amahirwe yo mu Hanyuma- karere nayo mushira nahe eh, Ildefonse yuko amahoro ah, ah, akarere kajya ntara ishobora kugira ico i- uruhara igize kugira ngo mu Burundi habe amahoro masogona 30 ego ivyo navyo nyene mu- turavye mu karere murabona ibi bintu eh, turavye nabi bishobora no guf- eh, no- izi ngorane z'uburundi zishobora gu- gutera n'ahandi mu mu- mu- mu- mu- mu bihugu bibanyi ugaca usanga ingorane zirakwiye muri ako karere Eh.
nico gituma ari ivyo bihugu vyo mu karere barafise inyungu y'uko uburundi bworonka amahoro ivyo rero ariko twebwe twashaka yuko imbere y'uko abo babanyi eh, ivyo bihugu vyo mu karere biza mu ngorane zacu twebwe abarundi bonyene twari dukwiye kubanza tukicarana tukavugana ingorane zacu uko zimeze ego me- tukaraba umuti twozitorera aha ko turinda kuja kwiyandagaza mu mahanga I- ndabona yuko n'ubu bigishoboka yuko abarundi bashobora kwicara hamwe Ego, me- tukavugana by'ukuri eh, ingene twotorera ingora eh, inyishu ku ngorane zacu Eh, tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika risamira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turafise uwundi munywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika justin muriwe neza
muriho neza frederic muriwe neza murafise ikibazo munyarutse cane rwose akanya karihuta
ego me ariko n- nda- ndashaka kuvuga ibintu bitandukanye mugabo ndavuga mvunagura yego
rero ku byerekeye eh, ingorane ziri mu gihugu cyacu cy'u burundi jewe sinovuga ngo eh, ndakuze cyane mfite imyaka mike bari mugabo hari ibyo nabonye jewe ku bintu byerekeye ibyo mazu cyangwa muvuga ku- ku bintu dufatiye bifatiye ku ngorane ziri mu gihugu cyacu murabona igihugu cyaciye mu magume dufate dufate bya hafi mirongo icyenda na gatatu hanyuma umukuru w'igihu- w'igihugu yaje gutorwa ubwa mbere ndabe amerika ari- arishwa amajije kwicwa muri icyo gihe ikintu cyabayeho ni uko hariho dufate hamwe n'abantu nuvuga abahutu benshi baba batashe- baba- baba bababajwe nuko umu- umukuru wagiye kwitwa agafatiwe na mu ishyamba ivyo bintu vyabaye hatwara umugambo y'iprona iprona irafata ubutegetsi hanyuma eh, mu nyuma icakurikiye ni uko ha- aba- abagiye mu ishyamba baka- akaba ingwano bakagwana na na leta yari ihari mugabo aho nciye nyaruka cyane mu mirongo icenda na gatandatu ntiba- niba ntihenze ni- ariko hari aho nuko uh, nu- perezida buyoya amaze kubona yuko eh, ibintu bi- bigiye kuja kure hara- harabayeho iki kintu ariko ndagarukana cyane cerekeye ukuntu leta y'u Burundi uko ihari mbwa n'uwo mu kimereka bivuga ati ishaka kwi- leta ihari igenda igomba kwigenza nko- nk'uko hari intwaro y'umugambi umwe perezida buyoya yageze ku- kuvuga ngo ashaka gukoresha ibiganiro mu gihugu ibi ibi bita ngo dialogue inter Burundi mugabo ivyo bi- ivyo- ubu buyoya yabikoreshe ariko ntivyigeze bikunda ntibya- ntivyabaye hanyuma icyahabaye ni uko gushika ha- habayeho gushikaho ibiganiro biba hagati n'imigwi yamugwanya yari mu ishamba ibyo biganiro biraba bi- hama bi- bi- bigeza ku matora y'ibihumbi bibiri na gatanu ibihumbi bibiri na gatanu amatora yarabaye ariko gatoyi ibwizo nshingiro ryabanje imbere y'amatora habanje kuba ibwizo nshingiro ryabanje ku- ku- ku- ku- gushika ku mukoro w'ibihumbi bibiri na gatanu ibwizo nshingiro bi- bi- bi- bi- bijaho hagati y'abarundi bese bose bumvikanyeko ariko uyu munsi twebwe ikintu dutangaza turiko turabona yuko uno munsi ubutegetsi buhari niko mwe mwe turiko turabiraba Eh, tukaraba ivyumvikanye mu bwizo shingiro haravye yuko ikintu cyose kizoba mu Burundi nk'ingorane atantambara gisubira kuhaba habaye guhagarika intambara byose bije mu biganiro hanyuma mwe rero nkaca ntangaza n'abantu bavuga ngo ibiganiro ngo ngo byari kuba hagati y'abarundi bonyene je nagere mbaze ikintu kimwe umutumire ari hafi aza ku- ku- ku mu muco arazi neza yuko kuva mu bibiri na gatanu a- amatora abaye ha- haragiye harabaho ibintu by'ibiganiro ndibuka za kayanza ndibuka ibintu byinshi bya bya fedorute bya- bya- bya- zagiye zirabaho bakavuga ngo ibiganiro ngo ngo hagati y'abarundi ariko ibintu abarundi bumvikanye hagati yabo na kimwe cyose gishwa mu ngiro muce muraba urubuga rwa politiki kuva mu kuva mu bihumbi bibiri mirongo itandatu n'u- n- n'indwi n'umu- n'umunani haragiye harabaho ukubuzwa u- u- ukubuza ko ikindi migambi ije ku rubuga kugira ngo yebwa n'abanywanyi bayo mukara amashyirahamwe yigenga ngenda yagiye aragira ingorane kugira ngo bashikirize ivyumviro byabo abanyagihugu bakabona ngene bashikirize ivyumviro byabo Hab- hama- hateba hateba hajaho n'iki kintu abanyagihugu bati aba- abanyagihugu gushika aho ba- aho bashobora bakababara Iyo amatora y'ibihumbi bibiri na cumi nayo nyene acaraba abaye a- a- harimwo abaye yayikuyemwo bavuga ko atagenze neza birakomera mugabo ico gihe abanya- ari- ico gihe barihanganye rero nciye ndaba ikintu c'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu igituma cabaye gutya abanyagihugu benshi bagira bati ubu rero twebwe dushaka igituma imanda abantu benshi bavuga ngo ni manda ngo abantu ngo benshi ni ima- igituma imanda y'abantu abantu benshi kandi yahavuye ituma abantu benshi baja mw'ibarabara sikindi nuko muraraba ubwicanyi bwatu- bwakorewe abayefunere kuva mu bibiri na cumi na cumi na rimwe kuduga abantu benshi bakabuduga bakicwa bagatabwa ku nzuzi n'ibindi bagira bati ibihumbi bibiri na cumi na gatanu dushaka twebwe rero twitorere umukuru w'igihugu w'iwacu aciye mu matora dukeneye yuko imigambi yose ijya ku rubuga ikiyamamaza mu mutekano ntangire hanyuma umukuru w'igihugu perezida w'inkuru nziza umugambi wa umugambi wa sendezi ukava ku ku butegetsi biciye mu matora rero Yarabe- ubuze umugambi u- bariko bavuga ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo ngo imigambi ngo nshaka ngo niyigize ishaka amatora mugambi ko murabiraba mbona yuko iyi migambi ntikeze ironka ironka uruhusha kuja ku rubuga ngo yiyamamaze ngo ibura n'abanywanyi bayo baguma- baguma baca- baguma baburabuzwa Ego- rero nkabona nti eh, gatoyi Nkavuga Sozera, nti, sozera.
ikintu cyo kuba- kuvuga yuko ngo abarundi hagati yabo boganira biracari kure Yego- ni ikintu je mbona ku bwanje ndiko mbona yuko umukuru w'igi- umukuru w'igihugu ca uganda eh, umuhuza ari hagati y'abarundi tubona umengo nta n'igitsure gikomeye afise ki- n'igitsure mandela yari afise ku barundi so dusaba yuko ku bwacu tubona cokiza abarundi nuko ubwa mbere hobanza kumvikana impande zibiri zikaga- ziganira hanyuma hakaboneka umuhuza afise igitsura akomeye bigatuma yuko rero ah, ibiganiro vyogenda neza mu gihugu cacu hanyuma haro akagaragara kandi Ico- bakaganira bumvikana nico kintu je mbona cokiza uburundi bwacu ico kibazo turagishikiriza mu kanya ariko reka duhere ijambo nguwundi munywanyi w'iradiyo ijwi rya amerika kaburungu mwiriwe neza
abahaye mwiriwe ndahaye mwiriwe n'abarundi bako baratwumviriza arabindaha mu burundi canke mu makungu na cane cane n'abakora ku ijwi rya amerika bose ndabahaye mwiriwe mwiriwe neza mufise ikibazo iciyumviro munyarutse cane rwose akanya karihuta Ego, ego ubwa mbere ndafise ikibazo hama ndaza kuvuga n'iciyumviro gitonya yego Eh, nashaka kubaza umutumire eh, hariho akajambo avuze ngo ngo abategetsi bo hejuru nibo baca bashaka kwitwaza ngo ivy'amoko
yego mugabo jewe ndavye uwo mu- mu- munywanyi yaje kuvuga avuze yuko ngo akiri muto mugabo jewe novuga ko ndi umutama ahumuye kuko no kuri ndadaye icenda na gatatu jewe mu matora narayakoze na, na bibiri na gatanu narayakoze na bibiri na cumi ndayakora n'ibi bibiri na cumi na gatanu narayakoze mbega nyakubahwa mutumire woshobora kumbwira igituma eh, abantu bagiye mw'ibarabara abantu bariko baravuga ko biyamirije eh, umukuru w'igihugu yatowe n'abarundi ngaha mu burundi ari amakaritiye yobasha ikane ari mu bwoko bwinshi bw'abatutsi ko mbona mu burundi ikintu cagiye kironona ibintu ari ukubera ko tutavugana ukuri nashaka ndamuha akarorero gatonya aha mu gisagara ca bujumbura jewe ndahabaye imyaka irenga mirongo ibiri amakaritiye menshi arimwo abahutu mbere novuga nta bahutu bakomeye Eh, hariho nka za kinama za kamenge ukaraba hejuru za gihosha ahantu hari abahutu benshi nta migumuko yigeze ihaba mbega woca uvuga ko ibyo o, atavy'ubwoko ubwo bwoko bwoba bu- ivyo vyoba vyatumwe n'abategetsi barongoye igihugu hanyuma kumbure nashaka nibaze nti ko turavye ubu u- eh, abo barimwo baragwana bariko bara- baranka iki kiringo c'umukuru w'igihugu ba- yatowe uravye benshi nivyo harimo n'abahutu bakenya mugabo batarose ibintu kuko hariho nk'abavuye muri sendedefudede ubona ko aribo bavuga ko bakeneye demokarasi iciye mu matora ubu u- nibo bari kumwe n'abo bakenya hanyuma twarabonye neza yuko abantu benshi bahamagarira abantu uravye usanga ari amashyirahamwe yigenga amwe arongowe n'abantu novuga nti n'abatutsi kuko jewe sindabitinya turavye ishirahamwe rimwe niryo ryarimwo ryonyene ayandi arenga hafi atanu yari arongowe n'abatutsi none ubu twovuga yuko ibyo twobyita gute hanyuma jewe nashaka mvuge nti nibyo muravye eh, iyo arusha baratoye ibwirizwa shingiro hanyuma ibiriko biraba ni ibintu vyisunze ibwirizwa shingiro nyene ubu nivyo bariko barakorera ko ngaha mu burundi abo bantu nyene bagiye bavyanka kandi ari byo eh, bari bemeje none ubu u- nk'uko benshi nk'uko hariho n'uwu- n'uwahejeje kuvuga bigarutseko bagomba ko twisunga iki twankiki hama kumbura intererano yanje kumutumire nibyo nta kuntu mweho namwe bwe mubona yuko ibiganiro bikwiye kubera ngaha mu gihugu cyangwa bikarongorwa cyane cyane n'abantu bazi ibyo ibyo mu gihugu kuko twebwe nk'ubu ngaha i bujumbura narababwiye n'ubuheruka ngaha i bujumbura n'ukuri ubunye n'amahoro turafatanye mu nda nta na hamwe umuntu atinjira na za- na za karitsiye z'abatutsi bavuga ngo nta muntu ajamwo ubu bariko barisubirako mubona ko bibereye hanze ari wo muti cyangwa umuti nuko byoza bikabanza kubera ngaha abarundi bonye n'ubwabo bakivuganira bakaja inama nabo bahunze bakaza bakaganira hama tukaronka abantu bodushigikira muri politike mugabo bakaganirira ngaha kugira na twebwe abantu bato bato tugire intererano dutanze murakoze yego murakoze cane rwose reka mushanahe idefonse dutangure ku kibazo cabajijwe na justin eh, agira ati eh, amasezerano abarundi bagirana ubwabo hagati nta- ntiyigera ashirwa mu ngiro ico ni ikibazo ca mbere ikibazo ca kabiri avuga ati umuhuza bahakire muhuza afise igitsure kinini eh, akaba avuga ko museveni atagitsure kinini afise duga kw'ijambo mushana idefonse yego me ibyo bintu nibaza igituma nk'ibyo vyere- vy- eh, yatanze uburorero bw'ibiganiro byagiye biraba hanyuma ibyo biganiro harabaye amasezerano niko novuga ariko ntibyigeze bishyirwa mu ngiro n'ib- n'ibyo none iyo bidashize mu mu ngiro eh, ninde wabifitemo uruhara runini nabo baba barabigiyemwo canke ni leta yovuga ati nyabuna hariho ama amasezerano twagiraniye reka turabe duhanuza abo twagiraniye ibyo biganiro turabe ingene twoshira ibintu mu buryo aho rero ntawuja muri muri ido n'ido ngo arabe uwabifitemo uruhara mugabo twebwe uko tubibona ibyo biganiro uko twashaka ko biba ni uko bizogirwa n'aba- n'abarundi bonyene hanyuma hakaba ikintu nokwita inama nkuru eh, yabo bagize ivyo biganiro bava mu bwoko bwose hama iyo nama nkuru i- akaba ariyo iyo habaye ingorane basubira bakayibaza ati mbega eh, mubona eh, umuti w'izi ngorane turagute mugabo ivyo rero ntabiba iyo abapoli- aba- batwara n'abapolitisiye ba- batumvikanye urumva eh, uwufise inguvu niwe niwe yihagararako Eh, mu mu eh, mu nk'uko byagiye biragenda utwara Egme- niwe aca yerekana yuko ari we eh, bimwe mu kirundi bavuga ati u- nyene mugita n'uwifashe ikirindi ku kibazo Urumva c'umuhuza ibyo naho rero- ku kibazo c'umuhuza mu Ibyo- masegonda mirongo itatu
sabwe ku kibazo c'umuhuza atagira igitsure adafise igitsure Eh, adafise ivyo navyo vy'umuhuza nibaza yuko abarundi ntitureke kuzerinze ku- kuvyerekeye izo ngorane zacu nitwemange twemere yuko ingorane ziri mu burundi nta mwasi yateye ubundi ava hanze ni twebwe turiko turicana ni twebwe turiko turajyana amakungaro rero ivyo ni ibintu biri biteraso ni uno munsi ntibigihimbaye kuvuga nka twebwe tuba mu mahanga kwitwa kuri umurundi eh, vyatituye iryo zina ryacu urabyumva ivyo rero ni ibintu biteye isoni tube tuvuga tuti uwo muntu aza gudutera igitsure si umuntu yoza ava hanze ni umuntu yoba ari mu burundi wenyene mu barundi dusubire du- du- duhe ijambo abashingantahe n'abagabo bavuge bagire ico bavuze ku ngorane ziriho murazi yuko kuva intwaro y'ubwami itembagajwe nta mushinga ntayo yasubiye kuronka ijambo n'ubu gushika uno munsi nta- ntafise avugira Eh, eh, ibyo bintu bitabonetse tugasubira tukicara tugahana icubahiro umuntu akabona yuko umushinga ntahe yamize aka- akabuye k'abagabo umushinga ntahe ariko aravuga tukamwumviriza ivyo bintu Eh, nivyo eh, bibuze mu gihugu Mushana Idefonse Urumva reka rero- tugire icyo tuvuze rero ku Uru- kibazo cabajije umushiyantahe Kaburungu avuga ko abarundi batavugana ukuri ikibazo c'amoko isa n'icibonekeje n'imbere y'uko uruhagarara rwa politiki rutangura yavuze amakarita amwamwe yavuga karavuga n'amoko aravuga imigumuko muvuga iki- muvuga iki ku bintu yashikirije akanya gatoya cyane rwose amasegonda Eh, mirongo kuri itatu ivyo navyo ivyo eh, twebwe twari tuzi yuko abarundi eh, ba- bakwihagiye mu gisagara ari abahutu n'abatutsi mugabo jewe nta- nta guhenda nagiye kumenya izo ngorane zitangwa yuko hariho amakarite y'abahutu n'abatutsi ivyo nta- ntabyo twari tuzi mugabo rero ivyo ntawo bishimikira ko ingene ingorane zagiye ziraba Eh, murazi neza yuko ego nivyo harabaye manifestation abantu baraja mw'ibarabara mugabo Eh, nibaza yuko bari mu bwoko bwose umuntu atihenze hanyuma ikindi naco murabona bya- byahavuye bitandukira n'igisirikare eh? murabona igisirikare nabo mu kugira iyo kudeta bagi- bayigize eh, je novuga yuko ari manifestation y'abasirikare ngira niko yogenda sinzi mugabo murazi yuko ivyo vy'amakudeta navyo nyene tubigarutseko ibi- amakudeta abaye mu gihugu ni menshi iyo kudeta ikunze bakwita imbugaraburundi barabyumva iyo ku- iyo yase bakakwita umumenje urumva rero ivyo o, nibaza yuko ivyo biva kubisigura kuwo bijejwe mugabo rero izo zari imvugo za ivyo- kera kudeta nta na hamwe bayishima eh, intwaro nziza n'iziciye mu matora reka Ni mushiya ibitabo ntahe amatora, ivyo nivyo ni- ni- niko vyanga ngo tuvuye ngo ni eh, ni Nta- hari ibyiza vyakozwe muri ivyo mugabo ico dushaka gushikako ni uko abarundi vy'ukuri twokwicara tukavugana Mu- abantu bakasubira kubaha ijambo Egome- kandi twebwe uko tubivuga ni uko eh, eh, murabona mu burundi eh, harabaye intwaro y'ubwami eh, izo ngorane ziriko ziraba ubu ntizari ziriho ego mebushe simbona rero igituma tutofatira akanya kuri- katujanye Defense reka turabe ko two kwishura muri ko mutanga inyishu nziza cyane gose turabe ko abandi banywa nyuri radio ijwi rya Amerika bogira ico babajije turi kumwe n'umushiya naye Odifax Odifax mwiriwe neza
ngo turaba ku isi rya mbere Odifax muratwumva murafite ikibazo iciyumviro munyarutse cyane gose akanya gato
yego natwe ikibazo twari dufite Yego.
Mwumva. twagomba twabatse ku njyane ziri muri kino gihugu ukungena abantu baguma bicwa twumva ibisiga batoye hirya no hino tutazi ico bivuye ko yoba ari kuri iyi manda canke ari ku bindi vyoba bivaka akandi kabazo twagomba kubabaza ni ukubera ku bantu nyene baguma bicwa ku makomine ku makomine atandukanye tukaguma twumva ngo batoye ibiziga canke ayo manama numva bago- bagomba kugira bakanka kuja kuyagirira mu bihugu vyo hanze none yoba yankira iki yoba yankira iki kuja kubivu- kuja mu nama ibahuza mu bihugu vyo hanze bakaza kuyi agasima ko boyikorera ngaha mu burundi nyene Ego me agiye mu bihugu byo- agiye mu bihugu byo hanze kuyigirayo ho ntibyokunda Ego, reka tubaze ivyo bibazo mushi yantahe Odifax reka tufate n'ikindi kibazo uh, cyo mu nywanyi radio ijwi rya Amerika Leonce muri neza
mwiriwe canke mwaramutse bivanye n'amasaha mufite ngaha Ego me mwa- twebwe ni haracari mu gitondo eh, mwiriwe neza mwebwe murafise ikibazo cy'imviro munyarutse cyane gose
nuko murakoze kumva ijambo ndagaruka ku matangazo canke amagambo abategetsi b'uburundi canke b'ubujumbura bashikiriza bivanye n'ibiganiro bigiye gutangura mu gihugu banyu Mhm.
nuko ndagaruka ku itangazo Jacques Bigimana aheruka gusohora avuga ko yiyamije umunyamabanga mukuru wo wa wa iwasi sinzi ko arwasi nuko wari wande mu mu gihugu cy'u Rwanda aramwiyamiriza ko atamukeneye mu biganiro ndashaka kugaruka ko ayo magambo yavuze ariko nabona yagaruka ko kose kuko mu burundi nitwe twitesha agaciro ibintu biri biraba mu burundi nta munyamahanga nta muntu wo mu rwanda nta gihugu kibanyi kibifite mu ruhare ni twebwe abarundi ariko turatabagurisha igihugu ni twebwe abarundi ntumva ntabona kuko iyo abatubona cyangwa twumva tuba tubona ibiriko birahabera ntituba turiko turihuna amaso amakungu tu twagira naka ibi niba bifite mu ruhara nibo baha ibigwanisho abantu mbe babihabwa ibigwanisho kabuki kumbiza ntihagire abo vuga ngo ibiganiro ngo kubera nacyo ngo babifite mu ruhara oya ni twebwe abarundi nyene
Ego me tukabona cyangwa tukumva ndagaruka ku kandi kabazo munyarutsa
none se kugira ibyo biganiro bibe bamwe ba- babwira ngo bazohera nk'ikirumigiro n'ubu igitigiri ntikiraranye nibaduha amahoro twebwe twarambiye igihugu tubone tubona ko hasigaye aho imana abarundi twose twakora iki kugira tuve mu izi njyana mufise umutumire nk'aho ndamubaza arabona kazoza ku burundi arataye arantumisha urwema abona Egome.
ka- kazoza ku burundi kagiye kuba kahe akanya kara- karagereka arabe ko yoha izo byishu ariko reka dufate n'ikindi kibazo cy'umushi yantahe eh, Jerome hanyuma turashura ibibazo byose ari ibibazo vya Odifax eka n'ikibazo ca Leonce tu- tuvyishure rimwe Jerome muratwumva mwiriwe neza
niwe niwe murafite ikibazo munyarutse cyane gose akanya karagiye intererano si n'ikibazo okay
ndi nagomba ngo nterere uwo mutumire ko byinshi yabyishe yanabivuze cyane ntawe bigaruka ko mhm
usanzwe hariho umuntu agiye kuvuga ngo amakaritsiye ngo y'ubwoko bw'abatutsi ngiki ibyo si byo nagomba ndabinegure cyane ko si byo ko tugiye kuraba bagenyi barabara si amakaritsiye y'ubwoko bw'abatutsi Oh, hagenyi abarundi bose ba- bababajwe n'ibyari kubera mu gihugu cy'u burundi kuko tugiye kuraba karitsiye buterere tukaraba karitsiye kanyosha tukaraba aho haruguru y'ubujumbura birare za mugoboka za ba sororezo si kuvuga ngo ni uko baguriye abatutsi gusa ni ibibazo nyine abategetsi babo baba- ba- ba- ba- bitwa ko batwara uburundi ba- ba- bafite mu mitwe byabo ko ibyo biriko biratera ingorane mu burundi
nicyo gituma navuga ngo n'amakaritsiye ane ngo yagubutse ngo niyo yamye ngo atera akajagari mu gihugu cy'uburundi mugabo siko bimeze ko abahagurutse bajya mu ibarabara n'aba- n'abahutu bafatanye n'abatutsi basi gutwarwa nabi n'umuntu igitego cya gatatu atararekuwe n'amategeko y'uburundi hanyuma turiko turaraba turava mu biganiro ngo abarundi ahico boshika ku nta kintu kimwe boshika ku kuko baraganiriye kenshi barashinze amategeko mbere ko amatora bo baravuga ngo bagiye kurekura inda bijye ku rubuga mugabo babivuga ku munwa gusa mugabo ntibigeze ashyira mu ngiro nicyo gituma tuvuga tuti hakwiye kuza umuntu aza kumvikanisha abarundi kuko abarundi bo byabananiye ubwabo kuko iyo baja kumvikana ntibyari kuwushika ino hose bigeze kuko urwaruka nk'ubu kuko rwarahaboneye ko nibwo buriko burahiga buhongo bongera bicwa ata- camira umenga ni abo batama bari ku gihugu c'uburundi nibazo zohava barangiza batwara igihugu c'uburundi ewe nibarangizaho ko barwaruka barumaze bashobora basubirirwa nabande ko bazasubirirwa nabo ba- ba- bariko baramara canke abandi bazobasubirira usanzwe turiko turaraba nta ibiganiro bikeneye kujamwo abantu birababaje cyane kuko ni- turiko turaraba ngene bwakagurishwa nk'intungwa zo zo ku minsi mikuru birababaje cyane Tu- dusaba yuko twagomba dusabe yuko rema abantu baja mu biganiro bosaba n'ukuri bakaraba atari kuvuga ngo bariko baganira mu burundi kuko icyemezo bashinze ibiganiro mu burundi turabimenyereye twa- ni- ni imigambi iri mu kwaha kwabo nta opozisiyo nta kintu nibo boganira hariho abantu benshi boganira I- Kugira ico ngo kibazo ba- turakigaruka ko mukanya mushana reka mutanze intererano eh, turabaza n'umushantahe eh, Idefonse agire ico akivuze ko ariko nashaka Idefonse mutangura mwishure ikibazo cabajijwe na Odifax kivuga ko eh, ika ibiziga bitogwa mu ibarabara abantu baguma babishwe ivyo biva kuki byose biva kuri ya manda ya gatatu mu kanya gatoyi ko turafise n'ikibazo mwishura eh, c'umushantahe wundi turi kumwe Leonce Twa- ya- yaduhamagaye ngaha Idefonse yego me murakoze kumpa ijambo urumva ibyo ibintu no kubivuga uko biri tubibona uko amakunga abibona ibintu biriko biraba mu Burundi ni ibintu by'agapfukamunwa ni ibintu biteye isoni Kuben- kubona abarundi ari twe turiko turicana kubona abantu murabona eh, ntawoja ngaho ngo a- eh, a- a- abesha avuga ibi- ibintu bi- bidafaditse murabona hariho nk'umuryango mfatire nko ku muryango w'umuntu yitwa nkezabahizi christophe wishwe izuba ryaka kandi abaza kwica bakica ataco binona nk'ibyo ni ibintu byerekana neza yuko kwica mu- mu gihugu iwacu umenga byagizwe umwuga umuntu ariyica ntihabe inkurikizi ni bimwe bita mu gifaransa impunite ntiyibandanye ibyo rero by'abantu nabo birirwa baratogwa mu mabarabara bishwe batogwa mu ubu bavuga ko hariho n'ibinogo by'abantu eh, batawemo ibyo bintu nibyo biriko biratuma mu burundi abantu tuvuga tu- dusemerera tuti nyabuna ntihabe ibiganiro ibyo bintu bihagarare Ego me nashaka mushe na Idefonse mugire nico muvuze kuri ca kibazo cabazwa na eh, Leonce nawe nyene eh, ubwo ararindiye ahari ariko arumviriza yabaje ikibazo Eh, gihambaye cyane ego me.
gose amajambo yashikirijwe n'abanyapolitike icyo twashaka kuvuga cyane cyane kuri ivyo ni uko hoba ibiganiro byihuta kugira turabe yuko twotora inyishu ku ngorane ziriko zirashikira uburundi aha rero ku vyerekeye eh, ingene kutabona akazoza k'uburundi murabona yuko ba- bamwe baravuga ngo haraba harabajene bafatana ibigwanisho eh, mugabo mu ruhande rwa leta naho nyine haraba hara- hari urwaruka rukoreshwa izo mbonerakure turazumva izo mbonerakure rero n'abo bajene bandi bariko baravuga yuko bafatwa bafise- bafise ibigwanisho murumva yuko ari urwaruka ruriko ruricana bamwe bagahabwa ibigwanisho bisa nuko biciye mu mategeko abandi nti- ntibice- ntibice mu mategeko urumva mugabo ikintu kibi muri ibyo byose ubwo rwaruka aribwo burundi bw'ejo nibo bariko bara- barateranya bariko baravuga ati nimugwane mugabo nta kazoza ku burundi turiko turabona ivyo rero nuko vyohagarara ari naco ivyo gituma vyose ubu twebwe bwicanyi bwose bukwiye tuvuga- guhagarara Ni- Ildefonse Rugema ndabona akanya katujanye ariko nashaka kugushimira cane gose ku kanya batoye ku nyishu nziza n'ivyiyumviro vyiza mwashikirije abanyagihugu ah, abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'Amerika ikababajije ibibazo n'abandi baterereye ivyiyumviro vyabo nabo nyene turabashimiye cane gose turashimiye n'abanywanyi bose baduteze amatwi bateze amatwi ikiganiro cacu turashimiye kandi na engineer yadufashije Jo yadufashe mu buhinga bw'ivyuma hamwe na Fatukarara ya koranije ikayatunganije ikiganiro cyose mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese